mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese abaduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na fide niyo ngabo nanjye ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha byabaye no munsi twebwe ntacyo tubivuga ko kinini cyane ariko imico tuvuga ni uko imigambwe isa n'igomba kubyigarurira mu minwe aho biboneka ko amashami yigenga adahabwa ikibanza gikwiye uwo ni gerard hakizimana umuyobozi w'ishyirahamwe rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama avuga ku batowe mu mujyi wa bujumbura kujya mu murwi sepeyi ni umugwi wigenga ushinzwe gutunganya amatora mu burundi kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose bikeneye ko mudukoresha nijoro tuba tuhari kuko tuhari kubera mwebwe dukeneye ko mutuzanira amadosiye amarekamasiyo yanyu muyazane mufise iminsi itatu uyu nawe ni terance bizimana ayoboye umugwisepi mu gisagara cya bujumbura
perezidansi y'amerika yatangaje ko irakajwe n'icyemezo cy'umucamanza w'igihugu wategetse perezida donald trump kugumishaho porogaramu izwi nka daka ituma abimukira batemewe n'amategeko bazanye n'ababyeyi bakiri abana badasubizwa mu bihugu baje bavamo
icegera cya perezida wa amerika mike pence n'umutambukanyi wiwe karen pence bazayobora umugwi w'abanyamerika bazoja mu nkino mpuzamakungu za olympique zo mu gihe cy'ubukanye zizobera muri korea y'epfo mu kwezi kuza
perezida afurika y'epfo jacob zuma avuga ko hagiye gutangizwa iperereza ryo ku rwego rw'igihugu ku kibazo cya ruswa
umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu by'i buraya akurikirana amatora yakurikiranye amatora muri kenya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi avuga ko atagenze neza yavuze cyane ku nyifato y'abanyepolitike izi nguru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ko mu buryo bunonosoye mu kanya ntimuje kure y'amaradiyo yanyu amakuru rero twabateguriye ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika imyuzurane n'isenyuka ry'imisozi byahitanye abantu cumi na batatu bisambura inyubakwa zitari nke mu buraruko bw'igisagara cya los angeles muri leta ya california habaye imiriro yahitanye ibiti n'amashamba ku mitumba iri muri ako karere mu kwezi kurangiye igitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera mu gihe ibikorwa by'abajejwe gutabara byabandanije uno munsi wa gatatu abajejwe gutabara bakoresheje indege za kajugujugu n'imbwa bakaba bakuye abantu bari bafatiwe mu mazu yabo no mu vyondo vy'imisozi yasenyutse igikorwa nyamukuru c'abajejwe gutabara no kumenya nimba bakiri bazima mu mazu yononekaye akarere ka santa barbara niko kageramiwe kurusha ibindi bice muri leta ya california amazi atari make yarasambutse canke yarononekara bikomeye amabarabara yahindutse inzuzi zuzuye ivyondo amabarabara yazibiwe n'ibiti vyasenyutse hamwe n'amabuye imvura y'urugero rushika kuri santimetero cumi na zitatu yaraguye mu bice bimwe bimwe yamara abakurikirana ivyerekeye ikirere bavuga ko imvura izohagarara mu kiringo gisigaye c'iyindwi mu karere ko muri californiya yo mu bumanuko tukiri n'aha muri leta zunze ubumwe za amerika perezidansi y'amerika kuri wa gatatu yavuze ko irakajwe n'icyemezo cy'umucamanza w'igihugu wategetse perezida donald trump kugumishaho porogaramu izwi nka daka irengera abimukira ibihumbi magana inani binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ibarinda gusubizwa mu bihugu bakomokamo abo ni abaje ari abana bari kumwe n'ababyeyi babo Sarah Sanders ushinzwe itangazamakuru muri perezidansi y'Amerika yavuze ko iki kibazo gifite uburemere nk'ubu kigomba kunyura mu nzira zisanzwe z'amategeko yavuze ko Trump yiyemeje ubuyobozi bugendera ku mategeko kandi ko azakorana n'amashyaka yombi kugira ngo bashakire hamwe igisubizo kirambye cyakosora ibikorwa binyuranyije n'itegeko nshinga Sanders yavuze ko ibyo bikorwa byakozwe na Perezida Barack Obama Trump yasimbuye Obama washyizeho porogaramu yatumye abimukira bakiri bato babarirwa mu bihumbi magana inani badasubizwa iwabo umucamanza william alsap wa leta ya california yafashe icyemezo gishyigikira abantu bishyize hamwe n'ibigo birimo kaminuza ya california bareze guverinoma bashaka ko porogaramu daka idahagarikwa umucamanza yavuze ko iyo porogaramu izagumaho kugeza ibirego biri mu rukiko bikemutse
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc icegera ca perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mike pence n'umutambukanyi wiwe karen pence bazoyobora umugwi w'abanyamerika bazoja mu nkino mpuzamakungu za olympique zo mu gihe c'ubukanye zizobera mu gihugu ca korea y'epfo mu kwezi kuza ivyo vyatangajwe n'umutegetsi mu biro kwa perezida uno musi ku wa gatatu icegera ca perezida mike pence azoja mu rugendo rwiwe kandi muri leta ya alaska kwihweza ubuhinga bwo kwivuna misile balistike bwashizwe muri iyo leta azohagarara kandi mu gihugu c'ubuyapani abategetsi bo mu biro kwa perezida bavuga ko Pence azosubira guhumuriza abategetsi b'ibihugu by'ubuyapani na korea y'epfo ku kwiyemeza kwa amerika ku vyerekeye umutekano mu karere igihugu ca korea ya ruguru cemeye ku munsi wa kabiri kurungika abategetsi bakomeye bazoherekeza abanonotsi mu nkino mpuzamakungu za olympique zo mu gihe c'ubukanye muri korea y'epfo izo nkino zizotangura ku itariki icenda z'ukwezi kwa kabiri iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa kabiri nyuma y'ibiganiro amaso mu yandi hagati y'abaserukira korea ya ruguru na korea y'epfo ivyo biganiro vyabereye ku rubibe korea ya ruguru ihana na korea y'epfo ahaterewe umukono ku masezerano yahagaritse ingwano yo muri korea mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatatu amakuru y'ijwi ry'amerika tuyakomereze ku mugabane wa afurika perezida wa afurika y'epfo jacob zuma avuga ko hagiye gutangizwa iperereza ryo ku rwego rw'igihugu ku kibazo cya ruswa urukiko rwa afurika y'epfo rwategetse mu kwezi gushize ko hashyirwaho komisiyo mu minsi itarenze mirongo itatu yo gukusanya amakuru kuri ruswa zuma yabitangaje nyuma y'uko iyi nteko ishinga amategeko yerekanye ko ishobora gutangira ibikorwa byo kumukura ku butegetsi biturutse kuri ruswa ivugwa muri guverinoma yagize ati ibivugwa ko igihugu cyambuwe ba nyiracyo ari bo abaturage b'afurika y'epfo ni ikintu gikomeye kandi ku bw'ibyo bakwiye kumenya iherezo kandi bagahumurizwa mu kwezi gushize ishyaka riri ku butegetsi rya anc ryatoye cecil ramaphosa nk'umuyobozi w'iryo shyaka yasimbuye zuma wari wasezeye kuri uwo mwanya biturutse ku bibazo bya ruswa byavugwaga cyakora hazakomeza kuyobora afurika y'epfo kugeza mu matora yo mu mwaka utaha wa bibiri na cumi n'icyenda
kwenda inkuru yerekeye akarere ka afurika umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu vy'uburaya yakurikiranye amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gihugu ca kenya mariette shaka avuga ko atagenze neza yavuze cane ku nyifato y'abanyepolitike umuryango w'ibihugu vy'uburaya uriko usaba abategetsi b'igihugu ca kenya gufata ingingo zizokomeza demokarasi mu gihugu mu ijambo yashikirije inama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu vy'uburaya ku munsi wa kabiri mariette shaka yagirije abanyepolitike muri kenya ku bitagenze neza mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi amenyesha ko amatora yageramiwe n'abanyepolitike no kuba ata biganiro vyabaye hagati y'impande zari zihanganye mu matora mariette shaka avuga ko ivyo vyaciye inkokora abatora bituma haba umwuka mubi hagati y'abanyepolitike n'igihugu cicamwo ibice mu kiringo kiri munsi y'amezi atatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urwego rujejwe amatora mu gihugu ca kenya rwateguye amatora y'umukuru w'igihugu inshuro zibiri amatora ya mbere yabaye mu kwezi k'umunani yarafuswe na sentare ntayinyuzwa y'igihugu ivyo inyuma y'uko iyo sentare isanze hari ibitagenze neza mu gushikiriza ivyavuye mu matora amatora yasubiwemwo yasubiyemwo aya mbere yabaye mu kwezi kw'icumi perezida uhuru kenyatta yatsinze n'ibice mirongo icenda n'umunani ku ijana vy'amajwi ivyo inyuma yo kuba higanwa raila odinga avuye muri ayo matora umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu vy'uburaya akurikirana amatora mu gihugu ca kenya mariette shaka avuga ko abategetsi b'igihugu ca kenya bakwiriye gufata ingingo zihutirwa ku bijanye na demokarasi mu gihugu ivyo kubera hari amakenga ku banyagihugu bashobora kurambirwa no kwitabira amatora muri kazoza
turi turi kumwe bo murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni aho mutwumvira ni kuri fm mirongo inani n'umunani ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wezi itatu radiyo yacu vewa akaburungu komu
amakuru yo mu karere tuyahereye muri tanzania impunzi zirenga mirongo inani zafashwe n'igipolisi muri komine gasuru y'intara ya kigoma muri tanzania bitewe n'imirwano yari igiye kwaduka hagati y'igipolisi n'impunzi zo mu nkambi ya nyarugusu ejo kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james javin yateguriye iyi nkuru izo ntambara zatangiye ejo mu gitondo bivanye n'imisore amajana yari igiye ku gipolisi kubaza impamvu icyo gipolisi kidacungera umutekano kandi kikagirizwa kwica umuhinga w'itelefoni bamushaka ko amafaranga aho nyene mu nkambi iyo misore yashize ibiti amabuye no guturira amapine mu ibarabara bagiriza igipolisi kunanirwa gucungera umutekano mu nkambi y'inyarugusu iri muri komine gasuru mu ntara ya kigoma igipolisi cyashoboye guhagarika izo ngorane gikoresheje amabombe y'amozosi no gutera amasasu y'umuriro hejuru ijwi ry'amerika ryavuganye n'umunyenkambi yatashatse kwidondora akazina kiwe akavuga yuko kwiyongera kw'ingorane mu iyo nkambi bivana n'igipolisi kudacungera umutekano nk'uko bigenewe ni kwamba sasa hivi usalama sio mzuri, uporaji ni mwingi kambini, matukio ya kuporwa porwa sana sana sana huku kambini.
ukuntu bimeze ubu nta mahoro dufise ngaha mu nkambi hari umuntu yishwe mu ijoro azira ivyiwe nicyo gituma abantu benshi bagiye ku gipolisi kubaza gituma ata mahoro ahari polisi akawa ametoa malalamiko yake, jamaa wewe unaniwia nini? Na wewe nakujua kila siku tukiamka uporaji. Kwa hiyo vijana waliwasha moto barabarani, wakawa wameweka matairi, wakayachoma matairi.
umukuru w'iyo nkambi acungera umutekano w'impunzi jacqueline eva yabariye ijwi ry'amerika akoresheje telefone ko izo ngorane zizanwa n'igipolisi kubera kutumviriza ingorane z'impunzi bigatera ingorane zitohabaye taarifa za uhalifu zimeshuka tu.
izi nkuru z'ingorane zabaye ngaha niko bimeze kandi hariho n'abataryama mu mazu yabo
na kuna watu ambao mpaka sasa hivi hawalali kwenye makazi yao.
uwurongoye komine gasuru mariko kaguti yavuze yuko abajejwe n'umutekano bakoze bwango kugarukana amahoro mu iyo nkambi kandi ibintu bigenda nk'uko vyari bimeze tumeimarisha uli- ulinzi kuhakikisha kwamba matukio haya hasa haya ya uvunjifu wa amani yanakomeshwa.
twashyizeho uburinzi bukaze kugira ngo amahoro agaruke kandi twashyizemo n'impunzi kugira ngo nazo dukorere hamwe Kuanzia leo ni ushiriki wa wakimbizi wenyewe katika suala zima la ulinzi na usalama wa maeneo yao.
umukuru w'igipolisi mu ntara ya kigoma switbert ngerikwe yemeje yuko izo ngwano zabaye kandi abantu barenga mirongo indwi bafashwe n'igipolisi bagirizwa kuvyura intambara Kutokana na lile tukio kuvana n'ivyabaye twafashe abantu mirongo inani n'umunani kandi tuzobatwara mu gasho kwa makosa mbalimbali.
ariko yanse kwemeza yuko abapolisi aribo batuma izo ngwano zaduka kubera ubusuma bakorera impunzi Sio kweli, ni, ma, ni migongano ya wakimbizi wenyewe.
sivyo na mupolisi yonona ni ingorane Si z'abanyekambi kweli. Sasa wanatumia fursa hii ya tukio hili kutaka kufanya uhalifu.
bubaye ubwa mbere impunzi z'abanyekongo kuvyura intambara mu iyo nkambi ibayeho igihe kirenga imyaka mirongo ibiri james jovini ijwi rya amerika kigoma muri tanzania
urakoze james eh, joven kuri iyo nkuru uyu munsi hashyizweho abazorongora imigwi y'amatora mu makomine mu gisagara cya bujumbura ubarongoye ku rwego rw'igisagara yavuze ko bashyizweho hisunzwe ubwoko hamwe n'igitsina aranavuga ko hamwe hoba ari uwarenganijwe ashobora kurenganurwa umumenyeshamakuru wacu diane ndonze ari bujumbura niyo nkuru adufitiye kuri uyu wa gatatu niho hashingwa imigwi y'abazokurikirana ibikorwa byo gutora ibwirizwa shingiro bizoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu makomine yo mu gisagara ca bujumbura ikomine imwe imwe uko ari amakomine atatu ifise umugwi w'abantu batanu bose hamwe ni cumi na batanu batowe mu madosiye amajana atanu na mirongo itatu n'ane y'abari basavye kuja muri iyo migwi abagabo ni umunani bagizwe na batanu b'abahutu hamwe na batatu bo mu bwoko bw'abatutsi abakenyezi nabo ni indwi bane b'abahutu hamwe na batatu b'abatutsi urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu gisagara ca bujumbura terence bizimana yasiguye ko hisunzwe amategeko asanzwe ari mu ibwirizwa shingiro izo dosiye rero duheje kuzugurura duca tuja mu gikorwa rero nyezina co kuraba rero twisunze amategeko nsama nk'ingingo y'ijana na mirongo itatu na kane yo mu bwiza shingiro itekanya yuko abahutu basaba kuba mirongo itandatu ku ijana abatutsi mirongo ine ku ijana abagore n'imiburiburi mirongo itatu ku ijana ico rero- ico rero ca mirongo itatu ku ijana twe twarikoreko cane kuko murazi neza yuko hari abantu bavuga ati nyabuna nyabuna hariya mwaduha abagore benshi ariko twebwe iteko ritubwira n'imiburiburi ni ukuvuga ko bashobora kuba benshi ariko bataba n'imiburiburi munsi ya 30 hanyuma ico rero twagikoze turagikolerako turaraba kwekiribra abahutu abatutsi ibiki n'ibiki byose intara murazi ko sa kumi na tatu avoma zone cumi n'atatu abatowe baje bava mu mugambwe cndd fdd uri ku butegetsi amizero y'abarundi umugambwe ipona fode bunyakuri iraga iryandadaye amashirahamwe yigenga hamwe n'abatanzwe n'abajejwe intwaro ariko rero iki gikorwa nticyashimwe na bose bamwe mu bo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko batahawe ikibanza gikwiye gerard hakizimana arongoye ishyirahamwe rigwanya ikimenyane na ka mwana wa mama ibyabaye uno munsi twebwe ntacyo tubivuga ko kinini cyane ariko kimwe cyo tuvuga ni uko imigambwe isa n'igomba kubyigarurira mu minwe aho biboneka ko amashami yigenga adahabwa ikibanza gikwiye eh, muri bene iyo migwi kandi ari nayo yategereza kuvuga ibintu uko biri ari nayo adahengama mu bijyanye na politike kuko usanga kenshi atari ibyicaro bya politike turiko turaharanira mu byo dukora uwurongoye sepi mu gisagara ca bujumbura terence bizimana avuga ko uwumva ko yoba yararenganijwe afise uburenganzira bwo gusaba akarenganurwa mu kiringo c'iminsi itarenga itatu kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose bikeneye ko mudukoresha nijoro tuba tuhari kuko tuhari kubera mwebwe dukeneye ko mutuzanira amadosiye amarekamasiyo yanyu muyazane mufise iminsi itatu cumi na zitatu zirenze nta rekamasiyo zose kandi gutora kuko tuba tujya mu gikorwa cyo gushyiraho bwegu urutonde ntabanduka kugira ngo by'ukwitegure irahira ryabo maze igikorwa cy'igihugu tugitangure hanyuma dukore nk'uko igihugu kibyifuza nk'uko mwebwe abanyagihugu mubyifuza umuvugizi w'umugwi seni ujejwe gutunganya amatora mu gihugu prosper ntagwamiye amenyesha ko iyi migwi ifise ikiringo c'amezi atandatu tukibutsa ko igikorwa bashiriweho c'itoranyezina kizokorwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ayo bamwe mu mashirahamwe yigenga hamwe n'abatavuga rumwe na leta biyamiriza ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu turacyari mu burundi abanyagihugu bo muri zone ya muyira muri komine kanyosha mu ntara ya bujumbura babangamiwe n'ubujura bwiyongera bamenyesha ko babazwa n'uko ababikora badahanwa iyo bafashwe inkuru murayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite yishatse muri iyo misozi ihanamiye igisagara ca bujumbura ubusuma bwari monogoje bewe barayimbye umurima wose w'imyumbati barawukunkumura ntikanguye mu gitondo usanga umurima wose bakunkubuye ni kera muri uku kwezi kw'icumi na kabiri barabaza ko twibuda uharage waturimye ugasanga baturandaguye badutwaye twimba tudufise ugasanga batwaye tugori bagatwara none gashawumva dukora iki kiretse ubusuma bwo mirima eka no mu mazu abo basuma barashikayo mu kiringo c'indwi zibiri imihanyo irenga cumi iramaze kwibwa n'ibidi jane ni umwe wakuru imitumba umunani igize zone muyira baguma babomora amazu bibura ukomba amazi vyo mu nzu nta na kimwe basigaza yaba isafuriya ryaba isahani zaba impuzu vyose baratwara mwaka umutumba wa kavumu nifise amazu ashika kwi cumi n'abiri basahuye urukomba amazi zone muyira iri ku birometero biri munsi mirongo ibiri uva hagati ku mugwa mukuru w'uburundi mu bayibamwo hari abatari bake bisumamwo ibujumbura haba mu kubaka amazu canke mu kudandaza ivyo baba bavanye mu misozi hagati aho haraheze iminsi abadandaza ibyo batembereza ku mitwe barahagaritswe eka nawe bubaka bamenyesha yuko atakazi bagifise kubera ubukene bwateye inzara niyo rero abo twavuganye bavuga yuko itera ubusuma kuko ugiye gukora nk'urunganwe guyiba ni abana bakiri bato kabisa hariho abata amashuri ku bibazo by'inzara byinshi bituruka ku bukene nkumva abo bana biba cyangwa nyaba ari umuntu akuze biba bitumwe n'inzara kubera atakanota aronka ko kuza gusumisha kuko twarushe mu bana natwe tugira duta dutangure kwiba kuko aha twarushe aho uraba aradufata imiyaga ubu umuntu azinjira mu mangazini tuzofata ishashe none wari ufise icyo ukora zikaco kigutunze ariho wakora utwo ufungura ntusubire kuturonka ntusubire kuronka ka kazi umva umva haragira naho kwihangana birangira ukavuga ati jewe bishitse wosanga inzu bazimenya mugenzi w'ikirundi baravuga ati umuntu akwiye gusonza akigumya niba wijeje uyu munsi ejo ukiburya muri iki gice bigahera hazosokaho wifuza aho uza kwiba ahandi utazogenda kwiba ngo ugaruke ikibabaza abanyamuyira mbere batuye ijwi rya amerika ni uko niyo bishitse abasuma bagafatwa batamara mu gasho kabiri nubwo babatwara mu butungane ntunye babarekuye n'abasuma biba ntibabahana nico gituma ubusuma bwabo butabwiyongera yabahana uwivye njyawe n'abandi bonaho akarorero none none ugenda naje n'undi mukecuru iyo iyo ndamusangaho natwa ndamurya amenyo eh ashaka kangogo ashe nkamurya amenyo no mwifatiye naho uracenda kuragira ngo iki oyo ubishobera gukunkumura aya makuru aremezwa kandi n'abarongoye intwaro urwego rwo hasi jean n'ibizi twarigeze kubafata mu minsi iheze bivye bafatiwe mu gipatiri ahantu hitwa kuri kampisi kiriri bariko babomora ivyuma ibiyo babafashe barabafunga baratangajwe n'ukuntu twagiye tubona haheze indwi imwe ku ndwi igira kabiri abana turi kumwe nabo ni ukuvuga abanyagihugu bamaze kwidoga ko bibwa abana babivye canke ababivye bose ntibahanwe naho twe tuguma dusemera ati yamara yamara umuntu afashwe no kumushikiriza ubutungane none ubu bavuze yuko uwo bazofata ariko ariba abo n'abanyagihugu rero turongoye ko bazomwihanira kubera ubutungane butabahana bikwiye ngo bubahashe mu gipolisi ku bwabo gufatwa ni kimwe kwagirwa n'icaha ni kindi komisari de polisi alain guillaume bunyoni yabivuze mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru igihe ariko aramenyekanisha ibyaranguwe n'ubushikiranganji arongoye bw'umutekano mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri iyo bafashe abantu mu rwinshi si ukuvuga ko bose baba bagirwa n'icaha baba bikekwa kw'icaha hagize rero abarekugwa birasigurika yuko abo intaha iba yasobanuye neza bakabona yuko abo atakibagira atakibagira rero umuntu baba barenganije baba bafungiye ubusa iyo abapolisi babaye hafi abihaniye barafatwa badafashwe n'aho amankete akabaho ko kwihanira kirazira mu gihugu c'u Burundi ingendo yo kwihanira yaribonekeje no mu mwaka uheze akarero ka hafi nako mu mezi abiri ya nyuma yo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi aho umuntu yicishijwe amahiri mu mpanuka y'igisagara ca Bujumbura muri komine ya Muha zone Kanyosha ahogwa ubusuma hari n'abandi bana babiri baciwe ibikonjo hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega bagirizwa nabo nyene ubusuma bwo mu mirima mu ntara ya Bujumbura Fidelite Ishatse icu rya Amerika urakoze fidelite yishatse kuri iyi nkuru twibutsa abatwumva ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi kutugeraho mukoresheje imeri yacu ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu voa site yacu ya interinete ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi rya amerika tunyarukira noneho mu rwanda ibitabo bya korowani bibarirwa muri toni cumi n'enye bigiye gutezwa cyamunara n'ikigo gishinzwe imisoro mu rwanda nyuma yo kumara igihe mu bubiko bitishyuwe ngo bene byo babitware umuryango w'abayisilamu mu rwanda uvuga ko ibi bitabo babihawe nk'inkunga kandi ko batamenye igihe byaziye abayobozi ba isilamu mu rwanda bakavuga ko ubundi ibintu bije nk'impano kandi bitagamije inyungu bidakwiye kwishyuzwa imisoro umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda asumuta akaboyi abaye inkuru irambuye umujyanama wa mufti w'u rwanda shemba rushimana suleimani avuga ko ibi bitabo babihawe nk'impano n'igihugu cya arabiya sawudite barushimana avuga ko batari biteze ko ibi bitabo bizaza ngo bategure uburyo bwo kwishyura imisoro shemba rushimana avuga ko ibi bitabo bya korowani byari kubafasha mu kwigisha ubutumwa abayoboke b'idini ya kisilamu kandi ko badashobora kugurisha igitabo cya korowani shemba rushimana yabwira dijwi rya amerika ko batunguwe no gusanga mu rutonde rurerure rwasohowe na rwanda revenu ruriho ibintu bigomba kugurishwa muri cyamunara basanga hariho n'ibyo bitabo bya korowani iwe muyobozi avuga ko batunguwe kuko batari bamenyereye ko ibintu bihabwa nk'impano bidacuruzwa bitajya byishyura imisoro ntabwo hajyaga habaho bwa buryo bwo bwo gukuraho umusoro ku bije muri urwo rwego nk'imodoka yabigenewe umuyobozi w'idini ntayisorere akoroherezwa n'ibigo by'intwaro ntibitangirweho imisoro ariko ngira ngo byaje kugera aho hari birahinduka mu minsi ishize hari inama twize kugira mwarayumvise twifuzaga ko i- iyo ngingo ya- yarebwa ukuntu yazashyirwa mu mategeko ko i- ibintu bije bitagamije ubucuruzi bitagamije inyungu z'umuntu ku giti cye byari bikwiye kuba bita- bitasoreshwa ngo bibare nk'ibicuruzwa ibyo ibyitabo by'iyobokamana byo rwose n- ku bwacu twumva ari ikintu kidasanzwe twumvaga twaganira n'ubuyobozi bwa dona twavuga ati ariko nta nta hantu hari amategeko harebana n'ibyo ngibyo ku buryo icyo ari cyo ahubwo mwa- mwadusaba nuko natwe rero ntabwo uko uko bya- byagenze kuba ngo bafashe icyemezo cyo kubishyira ku isoko ntabwo ibyo twari twiteguye twari twiteguye ko ahubwo twagenda bakatubwira bati ibirebana n'ibitabo by'iyobokamana ni ibi tugakora ibyo ngibyo muri muri iyo nzira shehe mbarushimana avuga ko kugeza ubu batari bamenya umubare w'amafaranga bishyuzwa ariko ko biteguye kugirana ibiganiro n'ikigo gishinzwe imisoro mu rwanda mu gihe byaba byanze abayisilamu ubwabo bakaba bashishikarizwa kugura ibi bitabo ntibijye mu maboko yabo bitagenewe twebwe iwacu ntabwo na rimwe tujya tugurisha eh, igitabo cya korani ariko nyine aho twumviye ko cyageze ku rwego rwo kuvuga ko cyatezwa cya munara twavuze tuti ubwo turafatanya n'abayisilamu nk'aba- nk'aba- nk'abo du- dushinzwe kuyobora nk'abafatanyabikorwa bacu uko tubigenza iba ari n'inshingano ya buri muyisilamu wese ubwabo n'abayisilamu babigiramo ubushake bakaba bafatanya n'ubuyobozi bwabo tukaba tukaba twareba uko tubishyira ku murongo ubushobozi busabwa muri cya gihe cya- cyo kukigurisha U- um- umwe mu bayisilamu uwo ari we wese cyangwa se abishyize hamwe bashobora kuvuga bati "Ayo mafaranga turayatanga ntabwo ari ibintu bishimishije natwe ubwacu kubyumva nyine icyanaremereye ni uko wabyohereje yabyohereje nk'imana atateganya ko ari ikintu kiri buze kugerwa amafaranga agitangwa nk'igicuruzwa Eh, noneho bigatuma abantu batabyitegura kuko ntabwo ari twe twagitumije iyo tuza kuba twaragitumije tukavuga tuti ibi bitabo nimubitwoherereze twari kuba twamaze no kubara ngo bizasaba iki bizaca mu iyihe nzira niba ari ibyishyurwa iki- a- amafaranga akeneye tuyategure ariko ubwo byarangiye byabaye igitabo cya korani nk'igitabo twubaha cy'agaciro ki- kituyobora eh, twumva nyine biduteye akantu kumva ngo cyagiye ku isoko rya cyamunara hatagize igikorwa ngo umuryango w'abayisilamu mu rwanda utware ibi bitabo mu buryo bwa vuba byatezwa cyamunara mu minsi cumi n'umunani iri imbere ijwi rya amerika ryavuganye na bwana william musoni komiseri wungirije wa gasutamo avuga ko kugeza ubu ikigo cy'imisoro n'amahoro kitajya gisaba imisoro ku bitabo uyu muyobozi yavuze ko usibye n'uko byaba ari impano n'undi muntu wese wazana ibitabo atishyura umusoro ku nyungu gusa ngo agomba gukora imenyekanisha kugira ngo ibintu byose biba byinjiye mu gihugu bimenyekane uyu muyobozi yabwira radiyo ijwi rya amerika ko n'ubu abayobozi b'idini ya kisilamu mu rwanda bashatse kuza gufata ibintu byabo barara babitwaye gusa ngo bakwiye kubanza gukora imenyekanisha nubwo uyu muyobozi avuga ko nta musoro ku nyungu wakwa ku bitabo ariko ibintu byose biciye mu bubiko bwa majerwa byishyura ikiguzi cy'ubwo bubiko asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
inshuti mukomeje gukurikira ibiganiro byacu mbere y'uko dusezeranaho tubanze tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze jeni twabwiye ko imyuzurane n'isenyuka ry'imisozi byahitanye abantu cumi na batatu bisambura inyubakwa zitari nke mu buraruko bw'igisagara cya los angeles muri leta ya california habaye imiriro yahitanye ibiti n'amashamba ku mitumba iri muri ako karere mu kwezi kurangiye perezidansi y'amerika kuri uyu wa gatatu yavuze ko irakajwe n'icyemezo cy'umucamanza w'igihugu wategetse perezida donald trump gugumishaho porogaramu izwi nka daka irengera bimukira ibihumbi magana inani binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ibarinda gusubizwa mu bihugu baje bakomokamo n'abana baje bari kumwe n'ababyeyi babo icegera cya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mike pence n'umutambukanyi wiwe karen pence bazoyobora umugwi w'abanyamerika bazoja mu nkino mpuzamakungu za olympique zo mu gihe c'ubukanye zizobera mu gihugu ca korea y'epfo mu kwezi kuza ivyo vyatangajwe n'umutegetsi mu biro kwa perezida uno munsi kuwa gatatu perezida wa afurika y'epfo eh, jacob zuma avuga ko hagiye gutangizwa iperereza ryo ku rwego rw'igihugu ku kibazo cya ruswa urukiko rwa afurika y'epfo rwategetse mu kwezi gushize ko hashyirwaho komisiyo mu minsi itarenze mirongo itatu yo gukusanya amakuru kuri icyo kibazo cya ruswa umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu vy'iburaya eh, yakurikiranye amatora yo muri kenya mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi yavuga ko atagenze neza akaba yavuze cane ku vyerekeye inyifato y'abanyepolitike muri ico gihugu nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika twari kumwe kuri iyi saha aha niho ibiganiro byacu bihumurije tukaba tuboneyeho akanya ko gushimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma injeniyeri wari ufatanije na inosa kimenyi ku makuru mwayagejweho na eugenia mukankusi na fide niyo ngabo ndabashimira kuba mwaduteze amatwi ndabatumira kubandanya mudukukirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika